mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na oriyani itanga ishaka ikaze amakuru yo kuri ino saha kuri uno wa kabiri abarongoye intara z'ubuseruko n'ubumanuko mu rwanda babonanye na buramatari w'intara ya kirundo mu burundi ku mupaka wa gasenyi nemba turashimira cyane imbaraga ndetse n'ubufatanye bwabayeho hagati y'inzego z'umutekano ku bihugu byombi uburundi n'u rwanda ahakozwe operasiyo zo guhashya ibyo bikorwa ndetse n'uwo mwanzi uyu ni kayitesi alice buramatari w'intara yo mu bumanuko bw'u rwanda twafashe ingingo y'uko ubusuma njyabukambibe tubugwanya cyane kandi n'ababukora tukabahanahana ku buryo amakuru turonsa y'ibisuma by'i Burundi n'ibisuma by'u Rwanda tuyahana kugira ngo tubituze kuko bidukwegera indwara z'abantu n'indwara z'ibikoko uyu nawe ni buramatari w'intara ya kirundo mu burundi aya makuru yacu turaza kuyahera kuyavugwa hirya no hino ku isi tuje mu buganda leta ya uganda yafashe ingingo yo kurungika abanyeshuri mu buruhuko indwi zibiri mbere y'uko ikiringo c'amezi atatu kirangira kubera ikiza ca ebola thomas kamirinda aratubwira ibindi kuri iyi nkuru itangazo yashyize ahagaragara minisitiri w'uburezi wa uganda janet museveni akaba ari n'umutegarugori wa perezida yoweri museveni avuga ko amashuri y'intango amato n'ayisumbuye azafunga ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'uku kwezi abayigamo bari mu gihembwe cya gatatu ari nacyo cya nyuma cy'umwaka w'amashuri cyari kuzarangira kuwa gatanu tariki ya cyenda y'ukwezi gutaha minisitiri museveni avuga ko kohereza abanyeshuri mu biruhuko hakiri kare bizagabanya ahantu abana bashobora kwandurira ebola kubera guhura buri munsi n'abandi bagenzi babo benshi abarimu n'abandi bakozi mu itangazo rye asobanura ko abanyeshuri makumyabiri na batatu banduye ebola kugeza ubu mu gihugu cyose umunani muri bo yarabahitanye bitaba imana muri rusange minisiteri y'ubuzima ya uganda yo ivuga ko abaturage bose hamwe mu gihugu bari bamaze kwandura ebola kugeza ejo kuwa mbere hashize bari ijana na mirongo itatu na batanu barimo mirongo itanu na batatu yishe
thomas kamerindi urakoze kuri iyo nkuru handi naho abagabo bitwaje ibigwanisho banyuruje abantu batari munsi ya mirongo umunani kandi bishe abandi cumi n'umwe mu bitero bitandukanye mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria ejene mukankusi araduha ibindi leta ya zamfara ni imwe mu zibasiwe n'uduco twitwaje intwaro tuzwi nk'amabandi mu karere aho bakuye abantu umutima bashimuta abo bashakamo ingurane abayobozi ba gihanga n'abaturage baho babivuga bongeraho ko umutekano muke wiyongera mbere y'itora rya perezida riteganyijwe mu kwezi kwa kabiri mu mudugudu wa masu uri mu bice byitaruye mu karere ka guverinoma ibukuyumu amabandi yashimuse abantu mirongo itanu biganjemo abagore nk'uko imiryango y'abashimuswe yabibwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters Ismail Jinjiri ufite umugore washimuswe muri abo yavuze ko abagabo bafite imbunda bageze mu mudugudu atuyemo mu gitondo cya kare ejo kuwa mbere barundanya abagore babarirwa muri mirongo na bamwe mu bagabo kandi bahise babinjiza mu ishyamba sarki mufawa masu umuyobozi wa gakondo yagize ati dufite abagore barenga mirongo itanu basezeranye bashimuswe hamwe n'umubare utazwi w'inzirakarengane z'abahinzi Jinjiri na Masu bavuze ko bamwe mu bagore inyuma baje kurekurwa mu gihe abagabo babiri bari bakubiswe bikomeye kandi bajyanywe mu bitaro bikuru bya Bokuyumu. Abatari munsi ya makumyabiri na barindwi basigaye baracyagizwe ingwate nk'uko aba bombi babivuga. Umuyobozi muri guverinoma i Bokuyumu, Bashir Muawiya Mesudani, yavuze ko abayobozi mu karere bakirimo gusuzuma uko ibintu byifashe. Mu kindi gitero, abagabo bafite imbunda bateye abatuye Zonayi mu karere ka Gusowu kandi bashimuse abantu byibura makumyabiri barimo gukora imirimo mu mirima bamwe babashije gutoroka urakoze jeni mukankusi abadereva b'indege mu isosiyete kenya airways bari barahagaritse akazi bategetswe na sentare gusubira mu mirimo bitarenze ejo itariki icenda y'ukwezi kwa cumi na rimwe ni ejeni mukankusi atubandanyiriza iyi nkuru umucamanza mu bibazo by'umurimo n'umubano n'abakoresha ana mwaure yafashe icyemezo kigira kiti abaderevu ba Kenya Airways bazabe basubiye ku mirimo yabo bitarenze saa kumi n'ebyiri za mu gitondo tariki icyenda y'ukwezi kwa cumi na kumwe nta kindi gisabwe itegeko ry'urukiko rije nyuma y'ibaruwa y'umuyobozi mukuru wa Kenya Airways yari yagaragaje umugambi wo guhagarika amasezerano yari yumvikanyweho n'urugaga rw'abaderevu bayo ivuga ko imyigaragambyo barimo ubu inyuranyije n'amategeko kandi yongera ibibazo by'ubukungu abari mu ishyirahamwe ry'abaderevu ba Kenya Airline urugaga rugizwe n'abaderevu bagera muri magana ane bagiye mu myigaragambyo kuwa gatandatu nyuma yo kunanirwa gukemura impaka harimo izirebana n'amafaranga batanga ya pansiyo imyigaragambyo yatumye ingendo zibarirwa muri mirongo zihagarikwa kandi byanabangamiye abagenzi ibihumbi n'ibihumbi
barakoze bagenzi bacu badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kuri uno munsi wa kabiri abarongoye intara z'ubuseruko n'umumanuko mu rwanda bagiranye inama na buramatari w'intara ya kirundo mu burundi ku mupaka wa gasenyi nemba inkuru twateguriwe na mugenzi wacu desire hatungimana inyuma y'umwaka umwe abategetsi bahuriye ku mupaka wa nemba ugabura uburundi n'u rwanda bongeye guhura kugira barabaho ibyo bapfunitse bigeze bose hamwe barashima uko uwo mubano wifashe hagati y'uburundi n'u rwanda guverineri w'uburasirazuba gasana emmanuel amenyesha ko ibyo bari bishinze byaranguwe ibyo twabonye biduhuza by'umwihariko ni uko muri iki gihe no kwitegura gahunda z'imbere kuko imipaka yarafunguwe ariko nanone twanagaragaje n'ubushake bwa politiki bw'abakuru b'ibihugu byacu n'ibigenda bikurikiraho byo kubaka icyizere kubaka umubano mwiza ibintu byo guhanahana amakuru y'abambukira ku mupaka mu buryo butemewe n'amategeko ndetse no gufasha ku ubukangurambaga bw'abanyarwanda n'abarundi baturi mupaka uburyo babana neza biri mu nshingano zacu muri ibyo byaranguwe harimo no kubungabunga umutekano ku mipaka ibyo bihugu bihana ni mu gihe mu kibira hakunze kuvugwa abantu bitwaje ibigwanisho batera u rwanda mu nyuma bagasubirayo guverineri w'intara y'amajyepfo kayitesi alice arashima uko umutekano wifashe uno munsi turashimira cyane imbaraga ndetse n'ubufatanye bwabayeho hagati y'inzego z'umutekano ku bihugu byombi uburundi n'u rwanda hakozwe operasiyo zo guhashya ibyo bikorwa ndetse n'uwo mwanzi igikomeje rero kandi nk'ubuyobozi twifuza ko cyakomeza gushyirwamo imbaraga ni uko ibyo bikorwa by'ubufatanye ku mpande zombi byakomeza kugira ngo n'uwo ari we wese washaka kongera kwihisha akaba yahungabanya umutekano w'abaturage b'u rwanda anyuze muri izo nzira nawe abe yaboneka atangirwe hakiri kare inyuma rero yo kurabira hamwe ibyaranguwe abategetsi baciye bapfundika ibyo bagiye kurangura mu minsi ya vuba hatungimana rubera rungo intara ya kirundo amenyesha ko bashyize ingufu hamwe atakizobananira yabwiye ijwi rya amerika ibyihutirwa twafashe ingingo zijyanye no kurwaniriza hamwe ibiza by'indwara zifata ibikoko n'izifata abantu n'izifata ibitego cyane cyane ikiza korona virusi mbere n'ikiza kiriko kiravugwa muri aka karere k'ibiyaga binini bita ebola twafashe ingingo y'uko ubusuma njabukamibe tubugwanya cyane kandi n'ababukora tukabahanahana ku buryo amakuru turonsa y'ibisuma vy'i Burundi n'ibisuma vy'u Rwanda tuyahana kugira ngo tubituze kuko bidukwegera indwara z'abantu n'indwara z'ibikoko mu ntumbero yo kubandanya gukorera hamwe no guhuza abarundi n'abanyarwanda muri kino gihe imipaka yuguruwe ku mugaragaro guverineri gasana arerekana uko vyogenda twahoze tunavuga tuti nibishoboka dukine umupira mu karere ka bugesera hariya nyamata cyangwa se tujye ikirundo duherekeze ikipe abantu batangire kujya mu bihangano gusabana guhahirana kubaka icyizere no gusangira amakuru n'ubumenyi mu buryo butandukanye buganisha mu iterambere n'imibereho myiza y'abaturage bacu imigenderanire hagati y'uburundi n'u rwanda yari yatosekaye kuva igenekerezo rya cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu umwaka wa bibiri na cumi na gatanu aho hari abari bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi petero nkuru nziza bamwe muri bo bagahungira mu rwanda kuva ico gihe leta y'uburundi yari yararahiye ko idashobora kuganira n'u rwanda abo bashatse gutembagaza ubutegetsi batarungitswe mu burundi ariko muri no minsi imibonano yagiye irahuza abategetsi batandukanye b'ivyo bihugu uko ari bibiri imaze kugera ku ntambwe ishimishije ivemezwa na perezida w'u rwanda paul kagame navuga rero ko ari intambwe igenda iterwa ishimishije ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'abarundi n'abanyarwanda babana uko bikwiriye uko byari bisanzwe n'ubundi na perezida evariste ndayishimiye mu majambo yama yashikirije aremeza ko abarundi n'abanyarwanda bategerezwa kubana akamenyesha ko ibyashyitse ari ibere ryayaze hagati y'abavukanyi deziratunga imana kigali ijwi ry'amerika
tuve mu karere k'ibiyaga binini gato tuze hano muri leta zunze ubumwe za amerika ariko haraba amatora y'abadepeneri abashinga amateka n'abakinguza amateka mu mareta ya amerika mugenzi wacu tim ishimwe ari muri kimwe mu bibanza uh, vy'amatora aha muri leta ya maryland aho ariko arakurikirana uko vyifashe tim ishimwe uh, bimeze gute muri kano kanya ngaho muri leta ya maryland
Uh, urakoze oriane aho ndi hano muri leta ya maryland mu mu gace ka ka silver spring uh, abantu aho ndi mu cyumba bari gutoreramo urabona bari kugenda baza umwe umwe ariko ukageraho ukabona umubare kugenda wiyongera urabona ko ari amatora mu by'ukuri ari gukurikirwa cyane ndetse abantu bitabiriye umuntu rero ubona uri gusa nk'aho ashyigikiwe cyane buri mudamu witwa anita mpambara bakos uyu nguyu akaba ashobora kuba afite inkomoko muri uganda niwe rero usa nk'aho abantu bashyigikiye nagiye mbibwirwa hamwe n'uko nagiye mbona abazaga muri aya matora mu mamodoka yabo bafite ibyapa biriho ifoto ye n'amagambo nyine ubona asa nkaho ariwe bari gushyira imbere uyu nguyu cox ari kwiyamamaza ku mwanya w'umusenateri muri leta ya maryland
ego none ko twumva hamwe na hamwe bafise amakenga y'umutekano aho uri muri silver spring muri leta ya maryland ho byifashe gute abantu baba biyumvamwo umutekano y'uko ukwiye cyangwa bimeze gute
umutekano urahari umutekano urahari kuko urabona abantu baza nta kibazo bafite nanjye ubwo ninjiraga mu cyumba babanje kumbaza uwo ndiwe n'aho nturutse birumvikana mbe nk'umuntu utaza rwamenyereye mubwira ko ndi umunyamakuru w'amerika nza kubanza gusinya impapuro ariko abandi bose bari kuzikora nta nta kibazo bahita bajya aho hari abantu bicaye bakabandika ubundi bagakora aho bakorera nta kibazo cy'umutekano
abapolisi bajejwe umutekano bobo boba bari mu bitigiri bisanzwe canke boba bongerekanye kubera ayo makenga y'umutekano
hafi y'ikigo cy'amashuri aya matora ari kuberamo ntabwo nigeze mbona hari abapolisi kubera ko n'abapolisi baba wenda bashyize imodoka yabo hariya bategereje wenda ko hari ikintu gishobora kuba nta kintu na kimwe kigaragaza ko hari umutekano muke ubundi abantu hari umutuzo nk'uko bisanzwe nta kibazo gihari urugero rw'abariko baratora wavuze ko bagenda bariyongerekana uko amasaha agenda arakura bo bari ugwaruka abakiri bato ni ukuvuga abajene canke babura abantu bakuze ubona bariko baritabira amatora bari muri uruhe rugero
urakoze oriane kuri icyo kibazo harimo ingeri zose harimo abantu ubona bakuze harimo urubyiruko harimo abo mu myaka yo hagati na hagati n'ubwo ni ukuvuga muri za mirongo ine mirongo itanu guto urabona ari abantu bitabira amatora ku kigero cy'imyaka ivanze hagati y'urubyiruko ubona kuva mu myaka makumyabiri kuzamura kugeza kuri mirongo itandatu mirongo irindwi abo bose barahari kuko babona abantu bacaje ndetse n'urubyiruko
urakoze cyane tim ishimwe ngaho muri leta ya maryland muri silver spring ubandanye udukurikiranira hafi uko biko biragenda kuri icyo kibanza c'amatora y'abadepite n'abashinga amateka urakoze cyane
urakoze cyane wenda icyo umuntu yakongeraho ni uko ikizamenyekana kizava muri aya matora kizatangazwa ejo kuwa kabiri ku masaha y'umugoroba urakoze cyane tim ishimwe ahandi rero nk'uko mwabyumvise rero abanyagihugu bose bafise impungenge ku matora yoba yoba yo kuri uyu wa kabiri ashobora kubamwo umutekano ibibazo by'umutekano inzego zibishinzwe zo ziragerageza kubahumuriza ku bindi kuri inkuru twumve mugenzi wacu thomas kamirindi uko amatora yagendaga yegereza niko n'amakuru atariyo kandi adafite gihamya yagendaga nayo aba menshi cyane buri munsi ahanini ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye inzego z'umutekano zivuga ko imbuga nyinshi zavutse ziyita iz'abanyamerika nyamara mu by'ukuri ari ibihugu bihanganye na leta zunze ubumwe za amerika by'umwihariko uburusiya ubushinwa na irani biziri inyuma zikwirakwiza impuha kw'amajwi azibwa nk'uko byagenze mu bihumbi bibiri na makumyabiri nyine nk'uko babivuga bo ko amatora adashobora kwizerwa cyangwa se ko demokarasi y'amerika ari baringa idakora na gato izindi ziba zigamije guca intege abaturage batavuga icyongereza kugira ngo batajya gutora imbuga nkoranyambaga zisanzwe zizwi nazo ziracikwa zigahitisha amakuru atariyo nk'uko kaminuza new york ibyerekana mu bushakashatsi iherutse gutangaza meta nyina wa facebook na instagram twitter tiktok na youtube ntizafashe ingamba zikomeye zo gukumira ibinyoma ariko youtube rimwe mu mashami ya google isubiza ko yabishyizemo ingufu ikinyamakuru the washington post cyemeza nacyo ko twitter yafunze konti byibura enye zishobora kuba zifitanye isano n'ubushinwa cyangwa irani naho meta ivuga ko yashinze amatsinda arenga mirongo ine n'abantu amagana gukurikirana amakuru y'ibinyoma n'impuha abaturage amamiliyoni bemera impuha n'ibinyoma bityo bakavuga ko nta cyizere bafitiye amatora kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri mu bushakashatsi ikigo yugov paul cyakoze cyasanze abantu cumi na batatu ku ijana batemera na gato ko aya matora arimo umucyo naho cumi n'icyenda ku ijana bavuga ko babyemera gatoya cyane ku rundi ruhande ibitangazamakuru byinshi bisanga abanyapolitiki bahakana ibyavuye mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri bariyamamaje muri aya matora yo kuri uyu wa kabiri ari amagana benshi muri bo ntibajya bavuga niba bemera ibizayavamo cyangwa se ko bazemera ko batsinzwe mu gihe ariko komisiyo y'itora ibitangaje aya matora abaye igihugu cya amerika cyaracitsemo ibice bibiri bitandukanye cyane mu myumvire kandi bidashobora kugira aho bihuriza bikaba impamvu y'impungenge ku mutekano w'abakozi b'amatora n'abaturage minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu na fbi ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha kigengwa na minisiteri y'ubutabera bavuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize kugeza ubu bamaze kubona inshuro zirenze igihumbi amakuru ku rugomo rushobora kuba muri iki gihe cy'amatora amwe muri aya makuru anyura ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu butumwa bwanditse bwa imeri abatera ubwoba abakozi b'amatora birimo no kubabwira ko bashobora kwicwa fbi isobanura ko biri ku rwego rwa mirongo itanu n'umunani ku ijana muri leta zabayemo ahanini ibirego byo kurwanya ibyavuye mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri nka arizona georgia colorado michigan pennsylvania nevada na wisconsin minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu na fbi bashyizeho umutwe wihariye w'abashinzwe gukumira no gukurikirana ibirebana byose no guteza umutekano muke n'iterabwoba uretse ibyo leta zitandukanye ku giti cyazo nazo zafashe ingamba ko nta muntu ushobora kwegera imashini z'amatora atabifitiye uruhushya n'izo guhangana n'ibitero byo ku ikoranabuhanga mu biro by'amatora henshi bahaye abakozi imyitozo mu by'umutekano bashyizeho ibirahuri bitamenwa n'amasasu bongereye abarinda umutekano muri make inzego z'amatora n'umutekano ziragerageza guhumuriza abaturage ko zihora ziryamiye amajanja ko amatora afite umutekano kandi ko akwiye kwizerwa
turamushimiye thomas kamirindi kuri iyo nkuru uburundi bugira gatatu mu bihugu bifise abantu benshi bariko basaba ubuhungiro mu gihugu c'ububirigi buza inyuma ya afghanistan na siriya ibiharuro vy'abarundi baja gusaba ubuhungiro mu bubirigi vyadugijwe n'ibihetse n'ibiherutse mu masezerano yari yasinywe hagati y'uburundi na serbia aho binjirira ata rupapuro rw'inzira rwa viza bakaba babona ko babandanyiriza mu bubirigi mu bihugu bya buraya ayo masezerano rero aheruka aheruka guhagarikwa amasezerano aheruka guhagarikwa kubera iki kibazo c'abaja i buraya baciye muri serbia mugenzi wacu diane nininahazwe yatumiye alain deric nininahazwe yaciye muri iyo nzira na josephine jones nkunzimana umumenyeshamakuru yigenga ari mu bariko barafasha abavuye muri serbia bagashika mu gihugu c'ububirigi jones atangura asigura uko ubu icyo kibazo cyifashe uko bimeze ni ukuvuga yuko uwo umuntu yari amaze gushika muri serivi ubu aracyagerageza kugira ashobore gushika ngaha cyangwa ashobore gushika mu bindi bihugu ashobora gusabamo ubuhungiro ibyo nabyo murazi ko bidasanzwe byoroshye uko iminsi igenda niko abapolisi bagenda barafata abo bapasiteri cyangwa abantu barinda baraza ugasanga ibyo rero bituma abantu bagenda buke buke boranakanye bya bindi bari basanzwe bakora nko kugenda iminsi ibiri badahagarara cyangwa barondera abantu babatwara umwanya wose ubu ni ibi dukunda kubera harakanye cyane urumva no kuba yuko abariko baraza ntibareka kuza ariko abacari mu nzira nabo baracari mu nzira ariko buri munsi n'umunsi bagashobora gushika ko baramaze kugera ku butaka bwo- bw'ibihugu bwa- bya burayi Mm. iyo uvuga ngo baracaza ni ukuvuga ko hariho abari bagisigaye muri serbi imbere y'uko uh, leta ya serbi n'iyo uburundi bafata ingingo ihagarika ivyo vyo kuza muri serbi atavizaga jones hariho abari bagisigayeyo urumva muri serivi kugira urinde kuhava hariho nk'abahasitse bakabiba amahera Mhm.
kuko ah, haravugwa abantu b'abarundi basanzwe eh, barigize ibihangange mu kwakira abandi ndabita ibihangange kubera urumva nibo basanzwe bari kuri terrain barabakira ariko bariko barabakira rero hariho ababakira bakabajya amahera bakabajya amahera hakiri kare ugasanga nk'umuntu yabuze amahera akarindira kugira ari wowe basubire kumurungikira amahera hariho abandi nabo baja mu aho basanzwe barindirira ah, ibyo bisaba house game ukarindira kugira uzoronke umuntu akujana bateze kubera udafite amahera canke kubera utararonka inzira kuko inzira yose uko ifashwe niko hatogwa iyindi nzira kugira umuntu ashobore kurengana ni ukuvuga rero abantu ntibarashika bose ariko hari abakiri mu nzira n'ubu bakibaza ati mbega uciye ngaha vyogenda gute uciye ngaha vyogenda gute kandi barindiriye gushika kugira bashobore gusaba ubwo buhungiro barondera Mm. uvuze ngo baba barya amahera bayabarira he mu makambi baba bashikiyemwo hehe hariho abayibi- abibiwe amahera mu makambi hariho n'abibiwe amahera n'abarundi bene wacu babakiriye kuko hari ukubwira ati reka ndagufatire hoteli ndagufatire indwi hahejeje ugishika ugasanga yagufatiye iminsi ibiri iyo minsi yindi irenga ko itanu amahera akaba yashyize mu mufuka ibyo byarasize cyane aho mbere bitangura no gutera uruhagarara hamwe abarundi bamwe bamwe bariko baraza batasuye kuza barizera abo barundi bahasanze kuri cyane kugira bashobore kubasaba ngo bafashe bakemera gufashwa n'abandi banyamahanga kuko abarundi twebwe nyine nitwe twari ko turarya turaribwa amahera n'abandi barundi bene wacu niko navuga abo bari basanzwe bari ku rubuga muri serbi bari bahabaye nk'abandi ni abantu ki bahakora iki bahamaze igihe kingana gute kugira ngo twumve ingene iryo hererekana ry'amafaranga rigenda hariho abari baje kuva haciye igihe basanzwe bahametiriza hariho abandi baje bakabona harimo inyungu yo kuguma ngaho bakahaguma muri ibi bihugu byose ubona abantu bagenda baracamwo harimo ukuboko k'umurundi aba ari inyuma aba ariko arerekana ati ca ngaha ca ngaha kandi muri abo ha- si bose bari korekite wovuga yuko batariko barabajya amahera ibyo narumvise benshi bidoga bavuga ati twarize kandi twebwe na bene wacu ni uko ah, hariho amazina azwi hariho amasanamu yasohotse ariko si ibintu byagiye ku rubuga ngo bimenyekane ngo bariko bararega umuntu kuko burya nawe uzi ko waciye mu magendu ukabona nawe bakwize mu magendu ntuza ku- kubivugira hejuru si uko byogenda Mm. hari n'amakuru yigeze kucanacana ko bigitangura kumenyekana ibyo abarundi baja muri serbi bikavuga ko hariho abarundi bari ngaho muri serbi bahaje bakavuga ko ari impunzi bakabwira abandi bari mu nzira bakiri mu burundi babasaba amagati y'amafaranga ibihumbi bibiri vy'ama euro kugira ngo babahe ico bita impapuro z'inzira ivyo babasabira bitandukanye ivyo vyari vyo canke baba bashikuza babivuga sinzi ikitigiri basaba cy'amahera ariko hariho abarundi bari muri serivisi baza barababwira yuko bashobora kubafasha mu kubarondera n'amahoteli ibyo byose bakabasaba batakweretse igipapuro kiboneka byari bibonekeje kandi no mu gihugu cy'ubutaliyano aho hariho abakenyezi bagiye hamwe bakaza barasaba amahera atagira uko angana abantu kugira bashobore kubafatira amatrain kandi bakabafatira amatike ya train atariyo abo nabo bagashobora gufatwa bari mu nzira urumva ni ibintu byagiye biribonekeza Yego urakoze Jones uh, kutubwira gato ingene umuntu yashobora gushika urumva hari izo visa warazironka bamwe bakakujya ko amafaranga abandi bakagira iki ata visa isabwa ni- ari urusha gusa winjira ugatanga mu kanya turakira bamwe hanyuma uce tusangiza urugendo rwa bamwe bakubwiye mu bo wakiriye n'ingene watanguye kubakira ariko hari abo dufise ku mirongo ya telefone bifuza kubanza kubaza ibibazo turahera kuri Dieudonné Dieudonné ikaze ku ijuru rya Amerika Ego murakoze cyane mm, uherereye ga Dieudonné Ah, ndi muri canada ah, canada yo hagati eh, mu gisagara cya tuwarije Mhm.
muri provinsi ya quebec Mhm, mwifashe gute ngaho Quebec Ah, quebec turaho turakomeye kominote z'akarere k'iyaga bigari ndavuga abarundi abanyarwanda abakongomani e, n'abandi banyafurika muri rusange yego twagutumiye rero josephine johnson nkunzimana n'umumenyesha amakuru yigenga akaba n'umuhinga mu byo gutanga amakuru ari mu bariko barafasha ku rubuga mu bubirigi ibitandukanye eh, kuri abo barundi bashitse mu bubirigi n'abakiva muri serbi bagana ububirigi akabazo kawe canke intererano
Ah, jewe sinkunda kubazaga tanga intererano intererano ya mbere ndayiha kuri aba bene wacu b'abarundi eh, bariko barava mu burundi eh, bajya mu bihugu bitandukanye iyindi ntererano nza ku- ni nk'impanuro nza gutanga kuri leta leta nayo ni leta y'u burundi tuka kwijambo impande nje ku ba- ku barundi bagenzi banje baba bariko barava mu bihugu by'u burundi bagana ibindi bihugu by'amahanga icya mbere cyo cyane bamenyesha ah, iyo umuntu afashe urugendo rwo kuva mu gi- mu gihugu iwe ku mpamvu zitandukanye aburiza kwihanganira ibintu byose aburiza guhura nabyo mu nzira hanyuma naho ni ugushobora gukebura abarundi baba baramaze gushyika imbere si byiza iyo mugenzi awe ubonye yuko nawe hari ibyamugoye mu gihugu bisabye ko icyo gihugu akivamo ku mpamvu ziwe ku gaco kiwe nawe kuki profita ushobora kumurya amahera mu buryo buca nk'ubundi iyo ni ingeso mbi y'ubukoko igenda ituranga abarundi aho turi hose hirya no hino si byiza na gatoya Ah, iyindi ntererano mm, ndayitanga kuri leta burya igituma abarundi bahangayika bakava mu bw'iwabo bakaza mu bihugu bitandukanye biva ku mpamvu nyinshi biterwa na leta leta ni ukuvuga y'uburundi ibe- iba ari imwe ntituraba ngo ngo ni bariya ngo bagiye bakurikirana ngo uno munsi haraba leta iguma ari imwe leta ikwiye gufata imigambi irashe mu bisata bitandukanye icya mbere ni iki umutekano kuri bose bawukomeze hanyuma bakora imigambi y'iterambere bagura ibikorwa bagura amakompanyi akora ibintu bitandukanye mu burundi abantu baramenyereye yuko abantu bashobora kubaho neza ari abantu bakora muri leta cyangwa mu mashyirahamwe akukira leta cyangwa mu mahoride mugati mu bihugu ndimwo harimo ubuvuzi bwinshi butandukanye amakompanyi amahinguro atandukanye umuntu arakora akaronka amafaranga ku buryo butandukanye cyo kimwe n'uriya akora muri leta cyangwa akora muri serivisi kanaka ni ukuvuga leta niyo yaguriza gukora ibyo bikorwa byose abarundi tureke guhangayika mu bindi bihugu kuko ibyo byose bituma na leta ibaho yonyine ikikunda n'abari muri iyo sisiteme mu gukora ibintu bituma bonyine biberaho neza hanyuma popirasiyo abanyagihugu ukamenga twebwe turaba gukurikira gusa urakoze cyane ugira umunsi mwiza diodone ngaho muri uh, quebec ego namwe mugire umunsi mwiza murakoze kuntumira bye bye ego gira umunsi mwiza josephine johnson nkunzimana ivyumviro vya diodone uravyumvise Ah, umwe mu baciye mu nzira ndende iri muri serbi turamuronse ku murongo wa telefone Ah, tumwakire hama jones aca tubwira aho yakuye iciyumviro n'ingene yatanguye imigambi yiwe itandukanye yo kuza arafasha abo bashika mu bubirigi turafise alain Bumba.
ego ikaze kw'ijuru rya amerika no muri murisanga Yego.
ego Murakoze.
Eh, Alain uri muri bamwe bashoboye gushika i Buraya mu Birigi uciye mu nzira yo muri Serbie dusangiza urugendo rwawe rwatanguye ryari ruza kurangira ryari Eh, urugendo rwanje rwatanguye itariki zitanu z'ukwezi kwa kw'icumi Eh, nawe nafata indege y'ubujumbura ngana muri serbia hama nshikayo itariki zitandatu hari mu ma- mu masaa sita Eh, twaciye tugura kati simu turafungura hanyuma turondera ikintu twa demu demu rero ico kintu rero ni ukuvuga yuko uba urondera ukungene ushobora gupasa gupasa kuri frontiere ya bosni mande ya serbi uja bosni rero aho hantu eh, hariho vile utujamwo hanyuma uhageze haca haza umupasere muba mwavuganye baba muba bamurondeye manini eh, dushaka kujabuka dusanga kuri kote ya bosni abapolisi bari muri patrouille bosni twaratambutse nk'ikintu c'amasaha amasaha umenga atandatu canke umunani sinibuka kubera twashikiye abapolisi badufashe nko mu masaha sita
Eh, ico rero kiganiro cyose murashobora kukironka kuri site yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungo radiyo yacu voa ndashimiye nadia taha ku biganiro n'amakuru yadufashije mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka murakoze